Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki cumi n'icenda z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo mu by'ukuri nk'abarimyi b'ikawa izi ngwara ziraboneka twe turaba ko ingwara iturembeje n'imiti ihari ni mike mugabo turabe iyo mike ihari ibibanza bimeze nabi bimeze nabi twoherako uwo ni makariyo ntirandekura umukuru w'ishyirahamwe enterikafe rihurikiyemwo abarimyi b'ikawa mu burundi avuga ku ndwara zitandukanye zigeramiye ikawa turavuga no ku mvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo c'ejo kuw'imana yasenye amazu menshi y'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda mu ntara kivuye mu bumanuko muri kongo no kwiduzwa ry'amatagisi ku bakora imirimo mito mito y'ubucuruzi mu turere twa rubavu na ngororero mu rwanda yamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana atubwire amakuru adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideni ndamutse n'abaduteze amatwi perezida wa nigeria muhammadu buhari ku munsi w'imana ejo yaratanguje kwiyamamaza kwiyamamariza iyindi manda ya kabiri y'imyaka ine aho yashyize imbere ko azorwanya ibiturire uburyo bukabije abanyagihugu bazokwitabira amatora mu kwezi kwa kabiri itariki ya cumi na gatandatu imyaka ine izo birangiye buhari atsinze amatora ya mbere yatumye aho umukuru w'igihugu wa mbere atavuga rumwe n'ubutegetsi yashoboye gutsinda uyundi mukuru w'igihugu akiri ku ntebe mu gutanguza imyamamazo ku murwa mukuru abuja ejo kuw'imana yongeye kwemera ko azoharanira umutekano ateze imbere ubutunzi kandi arwanye ibiturire amategeko agenga amatora muri nigeria aha biyamamaza iminsi mirongo icenda kandi perezida buhari ni umwe mu bakandida mirongo irindwi n'umunani bava mu migambwe mirongo icenda n'umwe yemewe n'amategeko izohiganirwa ayo matora igipolisi mu buraruko bushyira uburengero bw'ubuhindi kivuga ko abantu batatu bishwe abandi baharugwa hagati ya cumi na batanu na mirongo ibiri barakomereka ni mu gitero cyakozwe ejo kuw'imana ku nyubakwa yo gusengeramo abategetsi bavuga ko abantu babiri binjiye muri iyo nyubakwa irahitwa amurisitare babona gutera gerenade ku bayoboke b'ishengero ryitwa nirankari amakuru yashyikirijwe n'ikimenyeshamakuru hindustan times cyandikira muri icyo gihugu cy'ubuhindi avuga ko bakekwa ubwo bwicanyi bari bafise inkoho imwe baca batangura gutera ubwoba uwo bahasanze imbere yo kubatera gerenade nta muntu ucanke umuhari n'umwe uriyitirira ubwo bwicanyi muri amerika eh, buramatari wa leta ya california ni muri leta z'ubumwe za amerika yashikirije jo kuwimana ko afise icizere c'uko perezida donald trump ashobora gufasha iyo leta kurwanya umwe mu miriro mibi muri kahise kayo inyuma y'urugendo trump yagize muri california guverineri jerry brown yavuze ko perezida trump yemeye kubafata mu mugongo brown yibaza kandi ko iyo imiriro yatongoye california izotuma abari bafise amakenga kuhindagurika ry'ibihe bagiye guhindura imvugo mu myaka iri imbere trump yagendeye california ku munsi wa gatandatu aho yagiye kwirabira ivyononekaye mwamenya ko amazu ashika ibihumbi icenda n'amajana indwi yatokombeye abantu mirongo irindwi na batandatu barahasiga ubuzima mu gihe abazimya imiriro barenga ibihumbi bitanu n'amajana atanu bakiriko baragwana n'imiriro itarazima gushika ubu tukiri kuyavuga kuri leta z'ubumwe za amerika nyine perezida wa amerika donald trump ashikiriza ko yabwiwe ibiri mu majwi yafashwe ku rufugu umumenyeshamakuru w'umunya arabiya saudite jamal kashogi yiciwe muri konsila ya arabiya saudite istanbul mu kwezi guheze ariko ngo ntiyifuza kubyumviriza kuko ari ubwicanyi buteye agahinda perezida trump yashikirije ku munsi wa gatandatu ko leta yiwe ishobora gushyira ahabona ibyatohojwe kuri urwo rufu ejo ku munsi wa kabiri ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko butararangiza amatohoza naho ibimenyesha makuru vyaha muri Amerika vyavuze ko ikigo CIA kijejwe iperereza hanze y'igihugu cemeje ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ariwe yategetse ubwo bwicanyi. Arabia Saudite yegetse ubwo rufu rwa Kashogi ku bantu cumi n'umwe batanu muri bo ico gihugu kivuga ko kizobacira urubanza rwo gufa akarenganyo niwo muzi w'ubukene ibyo byashyikirijwe na papa francisco ejo kuwimana mu nkuka y'imisa yahariye umunsi ekereziya katolika yitiriye umworo papa yatumiye ibihumbi by'aboro ku rusengero rwitiriwe petero mweranda ivatikani mu misa kandi yongera asangira nabo yaravuze kubimukira asaba kwitaho abo bose basunitswe guhunga ingo zabo hamwe n'ibihugu byabo bakurikira bakirukira kuba aho batazi ingene kazoza kabo kazomera umunsi w'ejo wabaye umunsi w'imana ugira kabiri papa na ekereziya katolika bibuka umunsi wahariwe aboro uwo yatanguje mu mwaka uheze haruhande yo gusangira n'aboro papa francisco yari yakoranije abaganga baciye bavura abo boro ku buntu naho umwaka urarangiye abanyagihugu muri australia batoye ibwirizwa ryemerera abahuje ibitsina kubakana ubugeni bushika ibihumbi bitanu n'amajana atanu buramaze gushingirwa mu mwaka uheze kuva australia yemeje iryo tegeko gushika ubu hari abatarashigikiye na gato barimo abanyamadini hamwe n'imihari y'abagitsimbataye ku migenzo ya kera aribo bitwa abakonservateri mu rurimi rw'igifaransa mirongo itandatu na babiri ku ijana by'abanyaustraliya baremeje ubugeni bw'abahuje ibitsina iryo tegeko ryaracanishijemwo australia mu gihe abashika imiliyoni umunani baryemeje imiliyoni zitanu nazo nabo baracari ko bararihakana
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere muri congo aho imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo cy'ejo ku imana yasenye amazu menshi y'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivuye mu bumanuko ido ni ido kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu vedaste ngabo iyi mvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo cyo kuri kino cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri yangije ibintu byinshi birimo amazu y'impunzi z'abarundi ziba muri site ya rusenda rurinda gatunguru ya mbere iya kabiri ndetse n'iya gatatu nibizi faustin aserukira impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda avuga yuko n'ubwo umubare w'ibyangijwe n'imvura utaramenyekana bamaze kumenya bimwe mu bintu byasenywe n'imvura birimo amazu y'impunzi ndetse na za biro zo muri iyi nkambi ubwo kuri uno mwanya turamagiye kumenya amabiro ashika kuri atanu ya bomotsi eh, hariho ibiro ya komite direkteri ibiro ya, ya ARD ya pame eh, ku gipolisi ihangara abapolisi bahora baruhukiramo n'ibiro ya croix rouge yo mu gatunguru izo turamagiye kumenya neza yuko zabomotse kandi no kuri save aha kuri espace ya midanfa aho abana bakinira naho nyene urupangu rwabomotse igitigiri c'inzu z'impunzi zoba cabomotse ni nyinshi zabomotse mugabo kuri uno munota nino saha aba chef de village ntibaraheza kudepoza amaliste yabo ku ba chef de site kugira nabo bayazane tumenye igitigiri nyamukuru cy'amazu yononekaye mugabo ibyononekaye byo byo biriho amazu ni menshi yononekaye abantu nka bose ba barahangayitse ubu bari hanze n'utwo kurya bahora bafungura twanyagiwe nibizi faustin akomeza kuvuga yuko nubwo imvura yasenye byinshi ariko nta muntu yahitanye muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi mirongo itatu na bitanu kuri uno mwanya nta muntu twavuga ko yitabye imana mugabo hariho benshi bagize ububabare ariko kwa muganga twamajije kujyayo abashika kuri babiri nibo majije kumenya umutamu umwe wo muri village ya gatandatu hamwe n'umwana mutoya w'uruyoya wo muri village ya mirongo ibiri na gatatu nibo bamajije gushikanwa kwa muganga kuri uno mwanya turiko turayaga barakamfite yonosfor ni impunzi yo muri village ya cumi yo mu nkambi yo mu rusenda nawe yasenyewe inzu n'imvura atangaza yuko iyi imvura ivanze n'umuyaga yamutunguye kuko yabuze uburyo asohora bimwe mu bikoresho bifite agaciro yari atungiye muri iyi nzu yasenyutse twaronse ibisanga hejuru y'umuyaga wabaye mu gatondo inzu z'ababanye inzu y'iwanje inzu yose yagurutse amahema araguruka ibintu mu nzu birononekara ibihuzu biraguruka impuzu z'abana z'iwanje n'iz'umugore hanyuma ni- n'ivyuma by'iwanje byose vya ma ecran pla yose icononekaye byose vyanyagiwe coba kiganza hafi mw'ido bariko barampereza ndakiguze idorari ijana n'itanu cose ca- nagize ndace cose canyagiwe cose cayinziyemwo amazi ibintu bimwe biragenda ibyo ni byo bibazo byaraye bitubaye ahubwo gwara umuyaga ibitoki byose biragwa hasi aho n'injya zose twari dufise zose zose zirononekara zose ubu- ubu nta nico dufise kuva mu gatondo no kujya ntiturafungura ubu dusabye indaro mu babanyi turasabye indaro mu babanyi na bene nuko nyene na bene bimwe bimwe vyononekaye ariko ubu u- ntituri mu ngo zacu ubu dusabye indaro izi mpunzi z'abarundi zari zisanzwe ziba muri aya mazu yasenyutse ziribaza uburyo ziri buze kubaho kuko inzu zabo zasenyutse ndetse n'ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye birangirika muncamake ibyabaye muri village iwanjye village shishi umuyaga wari utewe n'imvura hononekaye ibintu byinshi inzu zishika mirongo ine zaguye hasi izindi nazo nyinshi zavuye hariho n'abubufu bwanyagiwe hariho niwe yaguye ko ubu ari mu bitaro umugongo wababaye rwose nyuma y'aho iyi mvura isenyeye amazu abarirwa mu magana muri iyi nkambi umuyobozi uhagarariye inkambi yo mu rusenda bwana numbi wa numbi didier yaje kwihanganisha impunzi z'abarundi iyi mvura yasenyeye amazu azisezeranya yuko agiye gutanga raporo mu mashyirahamwe akorera muri iyi nkambi kugira ngo abasenyewe n'imvura babe bagobokwa mwomenya yuko atari bwo bwa mbere imvura ivanze n'umuyaga isenyeye impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi naho imvura ivanze n'umuyaga yasenye amazu agera ku gihumbi na magana atanu vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara y'ikivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda bamwe mu bakora imirimo mito mito y'ubucuruzi mu turere twa rubavu na ngororero barinubira iduzwa ry'amatagisi basabwa bavuga ko amatagisi yiyongeye inshuro zibiri ugereranije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi claude ganza munyamagana dufite ibindi kuri iyi nkuru ikibazo cy'imisoro ukuntu kimeze bajya bavuga ngo tujye dusora ibihumbi bitanu magana inane ya buri kwezi kandi twendi twayabona isombe aba ni bamwe mu bacuruzi bato cyane bakorera muri amwe mu masoko yo mu turere twa rubavu na ngororero mu ntara y'uburengerazuba bavuga ko izamurwa ry'imisoro ribabangamira ku buryo kuri bo gukomeza gucuruza no mu ntara y'amaburakindi kuko imisoro basabwa isumba igishoro cyabo bamwe baracuruza isombe idaseye cyangwa idasekuye bigaragara ko yatangiye kuma abandi ni inyanya cyangwa itomati n'utundi ducuruzwa duke mu gihe hari n'abaza mu isoko bazanye amasekuru gusa bategereje abo basekurira isombe twaraganiriye kandi ibyo by'imisoro twe twavuye ku muhanda nta kintu dufite nta rushoro twagiraga nta nikireba nkawe mbese hano amameza abereye aho bose noneho haba hari n'umuntu nk'ubu njyewe nkaba mfite nk'isekuro yonyine nkaza ari ugusekura gusa nanjye bakanyandikira uwo musoro w'ibihumbi bitanu magana inani kandi ari ugusekura gusa ntacuruza ibindi ibindi byo ku ruhande nta mafaranga muno mu isoko tubonamo rwose muzatuvuga umusoro ni ngombwa ariko nuko umusoro uremereye kuri twebwe kubera yuko ducuruza ku meza tukarangura utunyanya n'utukaroti wenda n'udutoryi ariko ayo mafaranga ntabwo tuyumva kandi nta n'ayo twabona rwose kuko tutakwisezera tukabona aba bacuruzi bavuga ko batunguwe n'uko imisoro yahise izamuka ikikuba inshuro ebyiri kandi batarigeze bagishwa inama cyangwa ngo babiganirizweho mu buryo butaziguye ntabwo bigeze badusobanurira ukuntu byagenze twagiye gusora tugira ngo bwuruje imisoro garuka ni ukuvamo kubera ko duhomba nk'ibyo turangura ntabwo twunguka mbere twasoraga bitatu ubwo nibwo umusoro wuriye mu kwa cumi na kumwe nibwo twatangiranye na bitandatu babidushyiriye ku musoro kumwe umuntu aba ari hano mu isoko akaza bakakubarura utazi ibyo bakubarurira ngo ni ibiki tugiye kumva twumva porosobiteri arajera atavuga ngo mbese ni ukubera iki tutajya gusora turavuga ngo mbese ko dusora ipatante n'ibindi tuzajya gusora ni ibihe baravuga ngo imisoro y'ukwezi ngo baturebye muri mashine basanga turimo amadeni ku kwezi nubwo bavuga batya ingingo ya mirongo itandatu na rimwe y'itegeko nimero mirongo irindwi na gatanu akarongo kaberamye bibiri na cumi n'umunani ryo ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage isobanura ko ibyemezo birebana n'imisoro n'amahoro bifashwe bitangazwa kandi bikamanikwa ku mazu yose y'ubuyobozi bw'urwego rw'imitegekere y'igihugu rwegerejwe abaturage bireba mu buryo bwo kubimenyesha abo bireba nubwo hari abakivuga ko ibyo byemezo batigeze babimenyeshwa muri bo hari abavuga ko bamaze kubarwaho amadeni menshi kandi basanga azakomeza kwiyongera kuko nta bushobozi bwo kuyishyura bazabona bakaba basaba gusonerwa ako magana atanu ya buri cyumweru twarayasora barayanze bagira bitanu ngo turayatanga twayakura hese none ubwo hari imyenda bababaraho
ngo bazabara bahereye mu kwa gatanu gusora amafaranga ibihumbi bajya gusora bitanu magana arindwi nzayakura bita n'abana bari kwiga baradusasa tuzakora tutanashora umagaritse gutya ukukomeza nta bitanu mfite pe dore igode ngino nunguye urebe ko ubonamo inoti ya bitanu guverineri w'intara y'uburengerazuba bwana alphonse munyantwari avuga ko imisoro ishyirwaho byemejwe n'inama njyanama y'akarere kandi abikorera baba bayihagarariwemo ariko ngo bizongera bisuzumwe aho bibangamye binozwe urwego rw'intara uko ntekereza n'urwego rw'akarere cyazaganirwa kubera yuko dufite n'ubundi ihuriro ry'abikorera ndetse n'ubuyobozi ni ibiganiro biba hagati y'abikorera n'uturere ku nzego zose ibyo biganiro birahari mu biro twabiganira dukurikije biro kandi kuko hari aho twagiye akarere kakagenda kabikosora ahandi aho babona bitanoze bakabinoza bigomba kunyura mu biganiro n'abikorera byumvikana ko rero mu by'ukuri niba hari aho bitanoze tuzabiganira ko iby'imisoro murabizi hari n'aho abantu bavuga ati uyu musoro uraremereye yenda atari ko bimeze ariko icyo nabiza ni uko byose bigomba kunyura mu mucyo no kubivuganaho hakaba hari ikibazo gihari kigakosora ubuyobozi bw'uturere buvuga ko bwazamuye imisoro bugendeye ku byiciro by'ubucuruzi kugira ngo hongerwe ingingo y'imari yatwo nk'akarere ka ngororero kihaye intego yo kwinjiza miliyoni magana arindwi mirongo ine muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani avuye kuri miliyoni magana atanu mirongo irindwi yinjiye mu mwaka ushize bibiri na cumi na karindwi abacuruzi bato cyane bo mu karere ka ngororero bavuga ko basuraga ibihumbi bitatu buri kwezi ariko ubu yabaye ibihumbi bitandatu magana inani naho abo mu karere ka rubavu bavuga ko batangaga magana atanu buri cyumweru akaba ibihumbi bibiri mu kwezi ubu yarazamuwe agera ku bihumbi bitanu magana arindwi aba bacuruzi bavuga ko basanzwe bagowe n'ubuzima mu ngo zabo bavuga ko kubazamurira imisoro ari ugukomeza kudindiza ubuzima n'imibereho by'imiryango yabo isanzwe ibayeho ku bugenge ubu se tuzasura iki kuko yewe ntawe urenza magana atanu wungutse magana atanu ntayo urenza ese ubwo magana atanu unayasoramo nkanahahije claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo vowa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi igiterwa cy'ikawa kirabangamiwe n'indwara zitandukanye nk'uko byemezwa n'abashakashatsi bo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi izo ndwara ziremezwa n'abarimyi b'icyo giterwa njabukamazi bagasaba leta ko yozana imiti ikwiye kuko muri kino gihe bavuga ko iyo miti ari mike ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu fidel antoine nsabimana nk'uko vyemezwa na makariyo ntirandekura arongoye ishirahamwe inter cafe rihurikiyemwo abarimyi b'ikawa izo ngwara zibonekeza mu ntara nyinshi kandi zirabangamiye igiterwa c'ikawa makariyo ntirandekura abandanya avuga ko ubushakashatsi bukorwa ariko umuti wamutogwa kenshi nturama kandi n'imiti yo gupoma ntiboneka uko abarimyi bavyifuza mu vy'ukuri nk'abarimyi b'ikawa izi ngwara ziraboneka twe turakwingwara iturembeje n'imiti ihari ni mike mugabo turabe iyo mike ihari ibibanza bimeze nabi bimeze nabi twoherako mu gisata cy'ikawa hari indwara nyinshi zibangamira icyo giterwa zitamenyerewe mbwa zibangamira cyane igiterwa cy'ikawa nk'indwara ya antrakinoze bita urukarakara indwara zana ibintu by'ibifu ku mababi y'ikawa bita ruye n'indwara y'ibikoko ibinyo bitobora ibiti by'ikawa tugasaba rero ko birashoboka ko hariho ibidaca biboneka n'ingoga ibyo byo byoshobora gukora bikanyaruka byokorerwa mu mirima y'abanyagihugu ibyo bita recherche action kugira ngo namba babikoreye mu banyagihugu bakabishima bakabona ko bi- bashobora kubikoresha bikoresha ubwo nyene ubushakashatsi burakogwa mugabo ugasanga ibivuyemwo ntibifasha abantu ko bimara igihe kirekire imyaka mirongo itatu irenga Estashe Kimayi ajejwe igisata cyo kugenzura indwara n'udukoko twonona ibitegwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi amenyesha ko bakoze amatoza kuri izo ndwara mu byigwa byakozwe ku ndwara n'udukoko bibangamiye igiterwa cy'ikawa ahanini tukaba twakoreye ku indwara bita rukarakara indwara bita ingese y'amababi n'ibinyo bitera ibiterwa by'ikawa ngerageje kubandanyiriza ko kugira ngo turabire hamwe uko twasanze byifashe ko iyo ndwara bita rukarakara nibyo mu gihugu cyose irahari ariko hakaba hari intara ziza ku isonga arizo bujumbura bakunze kwita bujumbura rirare hamwe n'intara ya kayanza turabye ku iyo bita ingese y'amababi nayo nyine twasanze mu gihugu cyose ihari intara ziza imbere gusumba izindi akaba ari intara ya muyinga makamba na kirundo twarakoreye no ku ivyo binyo bitera ibiti vy'ikawa mu ntara zimwe zimwe nk'intara ya muyinga makamba rutana na kirundo ariho bigaragara ko ivyo vyononyi vyatsi indaro Estashe Ntirandekura aravuga umuti w'izo ndwara kugira ngo umuntu agwanye izo ndwara canke ivyo vyononyi ahanini dushimikira kuki ku buhinga bwo kurima aho twavuga kugira iki gukorera ikawa zacu tukabagarira tugakata tugasasira tukazana ifumbire ibyo byose tubikoze tuba turiko turagwanya za ndwara canke tugabanya ubukari ariko iyo bibaye ngombwa harabaho ku- kwifashisha imiti mvaruganda nayo ikabifasha bishimishije mugabo naho mu kuyikoresha twama dusaba ko abantu bomera amagabo kuko iyo miti n'uburozi abarimyi bo bamenyesha ko izo ndwara zitamenyerewe kandi imiti yo gupompa idakwiye bagasaba leta kuzana imiti ikwiye ibintu bitarayangara mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bo bavuga ko kimwe mu miti abarimyi bo barakoresha ari ukunoba ubwo bukoko no kurandura ibiti vy'ikawa vyamaze kwandura mu gihe atacokorwa vuba abarimyi b'ikawa bafise amakenga k'umwimbi w'ikawa uzogabanuka ku rugero runini mu gihe ico gitegwa kiri mu vya mbere vyinjiza amahera agaciro mu Burundi igitega Fide Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwire amakuru makuru makuru yaranze inkino mu rwanda mu mpera z'indwi turangije muri shampiyona y'umukino w'intoki wa voleboro mu cyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa kabiri ikimaze kugaragara nyuma y'iminsi ibiri gusa ni ihatana rikomeye no gutsindagurana hagati y'amakipe atatu ahanganiye igikombe ariyo gisagara volleyball club y'akarere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu rwanda reg volleyball club n'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo utb kuri stade ntoya y'i Remera byari ibicika hagati ya Gisagara Volleyball Club y'umutoza Dominique Ntawangundi na Reg Volleyball Club itozwa na Benon Mugisha ukomoka muri Uganda. Uyu mukino wari imiguruko ku mpande zombi, amakipe aryana isataburenge ku manota no ku maseti. Iseti ya gatanu bakunze kwita Seoul niyo yakiranuye aya makipe maze birangira Gisagara Volleyball Club yongeye kwivuga ibigwi itsinze Reg Volleyball Club amaseti atatu kuri abiri. Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo akaba kapiteni wa Gisagara ari mu bo iyi kipe ikesha amanota y'ejo bundi kuwa gatandatu kuko yayoboye abasangirangendo be kugeza ku ndunduro aba bakinnyi bagenzi be nabo bitanze batizigamye cyane cyane muri umunawe Wycliffe Dusengimana Adama Jibril Yango Theodore na Patrick Kavalo ku ruhande rw'ikipe ya Reg Volleyball Club nk'uko bisanzwe Flavien Ndamukunda Moses Omondi Christophe Mukunzi na Peacemaker Twagira Yesu barigaragaje ariko birangira bakubise ibipfukamiro hasi muri iyi shampiyona ikiri mu mikino ibanza fazale undi mukino uzaba ari injyana muntu uteganyijwe kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha ukazahuza gisagara volleyball club na kaminuza ya utb kuri stade ntoya y'i remera tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare mu mezi atatu ari imbere mu rwanda hazongera kuba ryasiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu du rwanda kuri iyi nshuro iri siganwa rizatangira gukinwa ryarazamuwe mu ntera rijya ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe ari narwo rwego ruri hejuru muri afurika turu du rwanda ya bibiri na cumi n'icyenda izaba igizwe n'intera ziruhanyije zirimo ireshya n'ibirometero magana abiri na cumi na bitatu yo kuva i Butare berekeza i Rubavu mu mujyi wa Gisenyi ku makipe cumi n'umunani agomba guseruka cumi n'atandatu yamaze kumenyekana muri yo harimo amakipe y'ibihangange asanzwe yitabira isiganwa rya mbere ku isi Tour de France ariyo Astana yo muri Kazakistani ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu u Rwanda ruzahagararirwa n'ikipe y'igihugu ndetse n'ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda aimable bayingana avuga ko hagiye gushyirwa imbaraga nyinshi mu gutegura abakinnyi tuzabategura neza kurusha uko twari dusanzwe tubategura n'igihe kirekire gisumbye igihe bari basanzwe bitegura ngira ngo urabizi imbere ya turu di rwanda hazaba n'andi marushanwa mpuzamahanga nk'ubu ngubu hari abakinnyi bagiye kujya muri african club muri eritrea hanyuma hazaba tropical amisa bongo hanyuma habe turu dore sipora mbere y'uko haza turu di rwanda urumva ayo yose tuzaba tuyarimo kandi azaba ari urwego ari no mu rwego rwo kugira ngo twitegure cyangwa tubategurire turu di rwanda ese abakinnyi b'abanyarwanda bari bamaze imyaka itanu begukana turu di rwanda bazashobora kurusyaho bahanganye n'abakinnyi bo mu makipe yaba kabuhariwe ku rwego rw'isi twumve felix sempoma umutoza benediction y'urubavu umukino w'amagare byose birashoboka kuko ntabwo aribwo bwa mbere dukinnye isiganwa rya kabiri n'igice kimwe ubushize twarikinnye muri gabo tu amisabongo kandi twarayitwaye twayitwaye ari kabiri n'igice kimwe ubu u rwanda nibwo bwa mbere hagiye kuba kategori ya kabiri n'igice kimwe abakinnyi b'abanyarwanda habaye ekipi nasiyonali barimo baritegura hari rwanda cycling cup ibyo byose bigaragaza yuko dufite imyiteguro ihagije ahasigaye amezi agera kuri abiri kugira ngo dutangire iyo kompetisiyo ntabwo nahamya ngo u rwanda ruzayitwara ariko nta n'ubwo navuga ngo ntabwo ruzayitwara kuko ni amarushanwa tugiye kujyamo kandi twariteguye turacyakomeza no kwitegura dusoreze mu mupira w'amaguru aho ejo ku cyumweru kuri stade huye i butare ikipe y'igihugu y'u rwanda yahuraga n'ikipe y'igihugu ya repubulika ya santarafurika ni mu mukino ubanziriza uwa nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzajya mu mikino y'igikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri uyu mukino utari ufite icyo uvuze kuko amavubi yarangije gukurayo amaso u rwanda rwanganyije na repubulika ya santarafurika ibitego bibiri kuri bibiri muri iri tsinda rya munani usibye u rwanda na repubulika ya santarafurika harimo kandi cote d'ivoire na guinee conakry yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc
you dancing the call you can do better sogea nikushike mami njo karibu nami ngwino ngufumbate maze tuwukate nyemerera none mbikwereke byose sinkubagana It's just a dance I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. I won't be rude. I'm a gentle man. Jamuri mood. One. kurikira intambwe uri show kuri dancing mbe wabagahe lady ko nari narabuze uwo duhuza nkawe you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. It's just a dance. I really like inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.